iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri numva mfise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri iyi nzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe hamwe mugahura n'igipfungu uwo ni perezida w'uburundi pierre nkurunziza avugana n'urubyiruko ruhagarariye urundi ruri mu mahugurwa mu- ku rwego rw'igihugu mu ntara ya gitega iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye iyicwa ry'uwarindaga icyegera cy'umukuru w'inkambi ya gisirikare ya kirundo hamwe n'iyerekeye umuturage wo muri komine vyanda mu ntara ya bururi usaba kurenganurwa n'ubutabera kubera guhohoterwa n'abapolisi turazigarukaho mu kanya gato turabararitse rero kuri radiyo yanyu umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza uyu munsi yatangije ku mugaragaro ihuriro ry'urubyiruko ku rwego rw'igihugu ni urubyiruko magana atatu mirongo itanu ruhagarariye urundi mu makomini yose y'uburundi umunyamakuru wacu Fidelite- fidele d'antoine nsabimana urimo gukurikira imirimo y'iryo huriro araza kuduha iyi nkuru mu kanya ni ihuriro rero rizamara iminsi itatu dukurikire iyo nkuru iryo huriro ryateguwe n'ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bufadikanije n'ibiro by'umukuru w'igihugu ndayisenga isaac umuyobozi mukuru ajeje ugwaruka mu bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama aratubwira uko bacaguye ubwo gwaruka n'intumbero y'iryo huriro Eh, n'abaserukira abanyeshure abaserukira ah, urwaruka eh, rukiri- ru- ru- rukironka akazi abo twita aba jeune fonctionnaire no kubonana rero n'urwaruka rusanzwe rwikorera utwa- utwabo utwabo hariya nyene mu makomine baturukamo Mm, ihangiro mwihaye ni uko ugwaruka kugwaruka niri
ihangiro ni rimwe ni uko urwaruka guhindura ingendo murabona eh, umwanya wose biboneka yuko umenga urwaruka ruri mu ngorane iyo bambewe ni ukugira ngo bashobore kuyaga urwaruka rwo nyine rushobore guhindura ingendo bwa mbere hoho kuko oh, murabye nk'ibibazo by'amahoro n'umutekano dufite mu gihugu urabona- murabona ngaha hahise agashishwara muri urwaruka rwagize uruhara ariko rero tukavuga duti ni uko habuze ibiganiro nk'ibi kugira ngo urwaruka bagwereke icyatsi n'ururo murabona eh, n'icivugo n'icivugo kivuga giti winjira mu kibiri utazi ugaca inkoni utazi byumvikana yuko urwaruka hari igihe hari ibintu bimwe bimwe rugwamwo ariko rutabizi mu kugurura iryo huriro ryahuje urwaruka amajana atatu na mirongo itanu baturutse mu makomine yose y'igihugu c'u Burundi bagahurira mu gisagara ca Gitega perezida Petero Nkurunziza yatanguye abwira urwaruka ko afise umutwaro warwo numva mfise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri iyi nzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe hamwe mugahura n'igipfungu kikabazibira amaso perezida Nkurunziza yongera arasigurira urwaruka akamaro k'umugambi wa leta wo gushiraho amashuri shingiro agaruka no ku barundi bamwe bamwe bavuga ko babona uwo mugambi urimwo amahinyu mu kwitiramwo ishure shingiro leta yafatiye ku ntumbero nyamukuru yo kuvavanura n'ingendo y'inyigisho aho umuntu avangatiranya ivyigwa vyose adacagura n'abasokuru banze bati amase ya kera ntagira gute ntagiho mu rutaro nashaka kubabwira ko benshi babahenda muri iki kino gihe usanga bize mu gihe cy'igikoroni bakibaza ko tukiri mu gikoroni tugeze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kandi igihe tugezemwo imbibe zarugurutse nibaronka umwuga uzova mu burundi uje i dubayi uje muri afurika y'epfo uje muri tanzania uje muri kenya uje muri amerika ufise umwuga uzokwibeshaho ubundi tukiba mu mu gihugu twiyugaranye nka nyabumba nicyo gituma muri politiki dushaka yuko leta tuzo turaca inzira urwaruka rugomba kuja mu bindi bihugu tukagira amasezerano aho bweze mukagenda kubusoroma mukabuzana mu burundi muga bisaba ubumenyi no kurera umwana n'ubumenyi umuhetse nabi ukamucurika umutwe ninde yo guha akazi birigwa no kumesura n'akazi mbega murazi ko ari abantu batunze atungishijwe no kumesa mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kugorora mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no guteka mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kwiruka perezida nkurunziza ahejeje kugurura icese iryo huriro haciye haba inyigisho kugwaruka festus ntanyungu yari mu batanze ikiganiro yatubwiye ico yigishije ugwaruka njye nababwiye nti njyeyo ndabye uko mumeze mwe b'urwaruko tumaze imyaka n'imyaka hageze aho rero dufise amahoro tukagira n'intwaro nziza igihugu kizo kwiteza imbere urwaruka rwonyene rukiyumvira rukavumbura ku buryo ejo dusanga dufise ibirato twikoreye impuzu twikoreye amamoda twikoreye ibiki n'ibiki ku buryo ibyo gusabiriza n'ibiki bivaho tugatera imbere nk'uko ibindi bihugu biteye imbere urwaruka nta kindi rurereye atari ugukorera mu mahoro n'intwaro nziza nta kindi hageze igihe ca saa kumi n'imwe irenga urwaruka rutararonka ijambo bamwe muri urwo rwaruka babwiye ijwi rya amerika ko ruzogira ico ruvuze ejo rumaze guhanahana ivyiyumviro mu migwi ku munsi w'ejo mu bazotanga ibiganiro perezida petero nkurunziza azoba arimwo aho azokwigisha uburyo umwana yokura neza agakurana indero yo kubaha no kudahuruduka igitega fidel antoine sabimana ijwi rya amerika fidel Danswane Nsa- Antoine nsabimana turagushimiye kuri iyi nkuru umusirikari warindaga icyegera cy'umukuru w'inkambi ya gisirikari ya kirundo uzwi ku izina rya burundi yaraye yishwe yarashwe ku mugoroba w'ejo ku wa kane uwo munyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru uwo musirikare yaraye yishwe yarasiwe ku musozo w'igisagara ca kirundo muri karitiye ya nyange bushaza mu gihe bari batashe mu ikambi n'uwo yari acungiye ubuzima uwo nawe akaba ari cegera c'uwurongoye ikambi ya kirundo iri ahitwa ku mutwenzi ubu munyagihugu yariko acuruza ubunywero hafi y'aho vyabereye rimwe mu botike mu mwanya naje nu- naje numva inkoho zivuga abari kora mu gacupa bariruka ubwo nyene zavuze kabiri mu nyuma haza abantu aje ariruka abandi banje bacaja mu nzu nanje kanca ndugara nugaye iwe ubwo nyene nja numva nuzeye ka telefone amajo nuzeye ko ujya mu majoro atelefone avuga ngo umurate wanje ngo ba- ba- ngo bamwishe hamwe hamwe ndeka kabare kwa ntuze kamudati numuze kuntora ubwo nyene hatu hatevye bacaza imodoka y'igipolisi mbere ya documentation ni n'impuzu ya komiseri cabaraza bashitse duca nawe turava mu nzu tuje tuvuye mu nzu duca twaza kurara usanga iki- ikiziga c'umusoda kiri ngaho mugani iyo iyo grenade mwe kuvuga nayo yavuze mu nyuma yabanje kuvuga kuvuga amasasa abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bararanye ubwoba bwinshi basaba ko umutekano wabo wotsimbatazwa twaranye ubwo twaravuze turatimba ko numva ngo birigo barapfa ntireka ducikana yego nta kintu twavuze mu gatondo niho batubwiye ati bishe umusoda Ati, abasivile bo turagenda twese yego nko bishe umuntu yari afise inkoho wewe tubaho ntawe twari gusigara urumva twarajyahamye turavuga ati dutimbe turi mu gihugu cacu ntaje tuvamo hararanye ubwoba nta n'uwasinziriye nkanje n'abana bari bakiri hanze binjiye mu nzu arizo zibinjije zaravuze umwanya utari muto zavuze nk'iminota nka mirongo itatu naje isanga abantu nyine bari ngaha ah, nange ndaza kuraba twabasaba nyine bakaza badukingira ibi bintu none bakadukingira ibi bintu nyine bakaza barungika abantu ku- kurarira bakaraba ko bobabona umusitanteri wa komine kirundo sitani misago nawe nyene avuga ko yahageze kare ejo ku- ku mugoroba igihe cy'isaha eh, zitatu n'iminota irenga z'ijoro harumvikanye inkoho ngaha mu gisagara ca kirundo eh, ku mutumba witwa nyange bushaza bategereye umumajoro wo muri ka kirundo yitwa nkurikiye eh, veniste ari kumwe n'umuhate witwa burundi uwo burundi yaciye hasiga ubuzima e, n'ubu rero turacakurikirana n'ubu ntibarashobora gutora washoboye kurasa uwo mu- muhate wa majoro nkurikiye veniste hari umupolisi umwe nawe yarashwe ku rutugu umugabo wewe yaciye ajanwa kwa muganga ubu biriko biragenda neza umusitanteri wa komine kirundo avuga ko umutekano wifashe neza muri rusange muri komine arongoye ku vyabaye ati ni ubugizi bwa nabi nk'ubundi ivyo tubona ni uko hagati mu gihugu ibigwanisho bicira umuriro bigihari e, si ukuvuga yuko ari ibitero nk'uko abantu benshi bavyibaza n'abantu kumbure bivanze harimo n'ubusuma kumbure baza barikika mu kiza kugira ngo baze barakora e, ivyo bikorwa bigayitse byo gutwara ubuzima bw'abantu ijambo twoha gihumure abanyagihugu ni uko umutekano muri rusange uhari ariko nabo nyene ko nabo nyene batojya mu mukondora zose ndashaka ko rero kubahumuriza yuko ah, umutekano muri rusange uhari ariko nabo nyene bofatanya na bajeje umutekano kugira ngo twicungire umutekano wacu uwurongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko amatohoza yamaze gutangura kandi ko abandanya mu gisirikare c'u Burundi majoro Clement Cimana akivugira amenyesha ko bacegeranya amakuru akwiye kugira bagire ico bashikirije ku vyabaye mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane jean bosco kuri iyi nkuru umuturage wo muri komine vyanda mu ntara ya bururi harasaba kurenganurwa n'ubutabera uwo munyagihugu avuga ko hashize iminsi ibiri ahohotewe n'abapolisi bakorera mu kirindiro kiri ku murwa mukuru w'iyo komine umunyamakuru wacu fidelite yishatse adufitiye inkuru irambuye Mondi Jean Bosco ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu afite abana batatu aba ahitwa igweza ku mugwa mukuru wa komine vyanda mu ntara ya bururi mwiriwe hari akabare niyo ntandaro y'ibyamushikiye Mondi Jean Bosco avuga ko mu ijoro ry'uwa kabiri cy'uwa gatatu hingeye cy'isaha zitatu z'ijoro mu rugo iwe hariho abapolisi bariko bivuna akanyota Eh, haje abapolisi b'abasuzofisi harimo opg na dokoro n'uwundi mu brigadi basaba inzoga inzoga zasabwe n'umuntu umwe zasabwe no mu brigadi acagurira abo bandi agura inzoga zitanu dokoro bari kumwe nta inzoga igira hagati aca asaba umugore wanje bonamuha inzoga ati nta nzoga ndaguha ku buntu none nawe ngo uje murazi yo naciye murazi ico ndi ngo ngo tuwe tuguma dukora ijoro ngo umwanya wose tuguma dukora cyane bari umugore nti barekeranije bidaje bazobigarukanira canke nabo babisige ngaho ndaza kubitora bahejeje ngo twugare eh, tuje mu nzu bamaze kwima inzoga abapolisi Mondi Jean Bosco avuga ko baca bamuhohotera pija cha chakiranga hanye ndokora chakiranga bose bacakira gusentira ngo turakujana ntimunjana he je hari nagiziki ico giki twapfuye ni giki niho nabona ntuzeye ankubita hasi dokora yashobora gushika hasi opegi ni bashobora gushikana hasi ashikanye hasi opegi yaciye a- afuka amako baje kusha ku kuguru a- agusha kwizosi nca ndamuraba mu maso nti ni wowe gomba nyicega opegi utwe tuguma dukora bose baguma bavuga ngo tuguma dukora nafyonzwe na dokoro niwe yafyonze impemba vy'irondoka afungura imashini y'ipataro ashira ukuboko mu kariso aca afyonda amagara nca nkoma induru ku damu niko guca asohoka aca afata dokoro aca ndirukanga uyu munyagihugu avuga yuko uyu munsi ugira kabiri aborejwe igufa ibimenyetso bigaragara twabonye kuri we ni uko bidakunda ko yegeranya amaguru kandi ko no gutambuka bimugora ibyo bimenyetso byatanguye kwibonekeza kuva kuri uyu munsi wa kabiri mu ijoro aheje guhohoterwa uyu n'umubanyi wiwe avuga ko yamuherekeje kwa muganga muri iryo joro je yari ampitanye ngaha mbariya ko baba bahejeje kumugirira nabi aca ndamutwara kwa muganga je ndabona psikologikema uriko uramuraba urabona ko ari umuntu umengo araremvye mu bijanye n'umubiri je ndabona ko umengo aramerewe nabi nyene uriko uraba ukuntu ariko aragenda ntiyagenda neza yagenda atambikije amaguru muri icyo kiringo cy'iminsi ibiri giheze impunzi jean bosco ahohotewe avuga ko wagotora mitende ahubwo aguma aremba asaba ko abamuhohoteye bohanwa narababara nkagira imisonga kwa muganga barampaye imiti y'amakaruma barampeza n'amamogisi ba- nivyo vyibi ndiko ndanywa murabibona nambara ipataro nyene isanzaraye nkaca mera nk'ubutambuka ntambikije ariko urumva ndaremewe cane ndaremewe cane ha- navyivye ndabona ko atari heza ngo maje kwa dogiteri je saba indishyi y'akababaro hama amategeko agakurikizwa bagahana baridegembya ejo nababona basirikira ngaho onye abapolisi bivuga ko bahoteye Mandi Jean Bosco nabo kindosha igipolisi kirigweza ku mugwa mukuru wa komine Vyanda urongo cyo kindosha igipolisi ntunzwe n'Imana Sadiki amenyesha ko amatahohoza amaze gutangura naho biruko Mandi Jean Bosco afise amakenga ko byamubaye ko bizava yibakamizwe n'ingoma agatinya yuko mu gipolisi hohava haba ukinganira ikibaba kuri ivyo umuhanuzi wa musitanteri wa komine Vyanda ajeje iby'imibano n'imico kama aramuhumuriza ndoheje Jean-Marie Vianney hamwe hatogira igikozwe ivyo hava bigira ingaruka mbi kuri komine yacu kuko abajejwe umutekano bakoze amakosa ntihagire igikurikira n'ejo hashobora kuba ikindi kintu ugasanga biteye biba nabi two turagikorana n'uwajejwe ico kirindiro guhera uno munsi two turabandanya tubikora tuzobikurikirana kugeza turavye aho bihereye nibaze ko uzokwagirwa n'icaha azogihanirwa kuri uyu wa kane manzi jean bosco yari afite umugambi wo kujya kwivuza ibi ku mugwa mukuru w'intara yama ntiyorohewe kubera ko muri ako karere imiduga igoye kuronka aho ni mu gihe aho muri komine ya vyanda imiduga yunguruza abantu iyiva canke iyigana mu yindi mihingo y'igihugu ntibaho kiretse imiduga ya leta yo mu ishyirahamwe rya otrako nayo nyene ija muri ako karere kabiri mu ndwi gusa abashaka kwiyunguruza kenshi bikora ku mapikipiki gushika igihe c'isaha zitanu zo kuri uno wa kane mandi jean bosco ntiyari bwaronke ikimwunguruza kubera ko ububara afise ntibwamukundira kwicara kw'ipikipiki muri komine vyanda mu ntara ya bururi leta yishatse ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mukomeje kumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda itsinda ry'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango mirongo itandatu y'abarundi babuze ababo kubera imvururu zimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha icc no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu abo banyamategeko bavuga ko iyo miryango yifuza guca umuco wo kudahana no gushakira ubutabera ababo babuze ubushinjacyaha mu burundi bwamaganye icyo gikorwa buvuga ko ubutungane butigeze bunanirwa kuburanisha izo manza iby'ibyo birego rero nibyo ikiganiro muri isanga cyavuzeho uyu munsi ni ikiganiro cyayobowe na mugenzi wacu edi rwema abatumirwa ni bwana eme pascal nduwimana umuyobozi w'ishyirahamwe minisiteri africain de compassion mu kirundi ni ishyirahamwe rukirisito ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe riharanira ukubana mu mahoro no mu bworoherane hamwe na bwana armel niyongere ni umwe mu bahagarariye iriya miryango mirongo itandatu aratangira avuga impamvu bajyanye ziriya manza mu rukiko
imiryango mirongo itandatu y'abarundi babuze ababo muri uru rwimo rw'ubwishingizi buriko burakorwa n'inzego za leta z'uburundi arituye senare mpuzamakungu mpanabyaha barongera batanga ibirego byabo mu ishami ry'akazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni kugira berekane neza ingene abantu babo bagiye baricwa kandi ko ata kintu na kimwe ubutungane bw'uburundi bwigeze bukora aho rero niho baca badusaba kubunganira n'abashingwamanza hama natwe turabyemera ubu rero turiko turakurikirana iyo dosiye kandi iyo dosiye yaramaze gushikira eh, urwego rw'akazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe no muri sentare mpanabyaha kandi byarashitse ivyo twa- ivyo barungitse ubu rero turarindiriye yuko baduha umubonano kugira tubasigurire neza twongere tubereke ibyemezo dufise hama bongere babikorere ko bace babaza sentare z'uburundi n'umushikirizamanza kizigenza w'i burundi avuge amatohoza yakoze icyo yakoreye iyo miryango aho kuri mirongo itandatu gusa abo nabo twashoboye kuronka ibirego byabo eh, imyidondoro yabo hari n'abandi bariko barabisaba mugabo dutegerezwa kuraba n'uko ari abantu babuze ababo tukabi tukabi tukabigenzura tukaraba ko ari byo ntihagire abaza kubeshya cyangwa ngo batumwe n'abaza konona cyangwa kudendekeranya ibitari byo hama abantu ni benshi bari kubisaba hama twebwe turashima cyane iyo miryango ko yashoboye eh, kuva mu gacereri ikarondera ubutungane no ku- no kurwanya ukudahana biri ku biribonekeza mu gihugu cy'u Burundi ariko metre niyongere niba wakurikiye mu magambo make ibikubiye mu itangazo ry'umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika valante bagorikunda arasaba iyi miryango ivuga ko yabuze abayo kwegera ubutungane bw'uburundi igatwara ibirego hamwe n'ibyemezo kugira ngo amatohoza ashobore kubandanya kuki mutagerageje guha umwanya ubutungane bw'uburundi kugira ngo nabwo bukore akazi kabwo erega bijya byaraye bishyikirijwe gushyikiriza amanza kizigenza wa repubulika birateye n'isoni ahubwo ni hamwe abantu batamaramara ubwa mbere umushyikiriza amanza kizigenza wa repubulika nta tangazo yandika mu mategeko aragira rekizitware agasozera imburano urumva we urabona amategeko nyine yagiye ara- ara- arandika yandika yuko imiryango iza kumuraba none we ko ari mu burundi nta bwicanyi abona nta bantu biriko baravugwa ariko baratorwa bapfuye bishwe n'abantu nta bantu bari mu nzego z'umutekano biravugwa birirwa barica abantu batora abantu mu miryango yabo bagandagura imbere y'imiryango none abo bose arabamagara bumviriza none iyo miryango ubona yo mwitura izi yuko ari ngaho abibona byumva ariko ntibyo bikorera ko rero nibaza yuko bijya ari ukwi- ari gusamaza abantu reke ko yagize amatohoza akwiye ntarindire rero za sentare mpuzamakungu zi- zozo zifise ingufu zifise n'ubwigenge bakora ayo matohoza bongere bamubaze ega sentare mpuzamakungu ifasha za sentare zo mu gihugu mu gihe rero sentare zo mu gihugu ataco ziriko zirakora atabushaka zifise ata nguvu zifise ata bwigenge bufise muri icyo gihe sentare mpuzamakungu ikirifata ikabikorera ko mugabe igaruka za sentare zo mu gihugu ikam- ikabaza n'umushikiriza amanza kizigenza wa repubulika ati none abo bantu imiryango yose yagiye irab- irabura ababo irenga amajana umunani i- i- gushika ubu Aba- bamaze kwitwara nayo ubu babaza aba- abantu babiri iyo miryango y'abantu babiri bishwe gute amatohoza yashitse kuki urumva nibaza yuko hagusamaza abantu yandika amatangazo aramushikiriza amatangazo yotegura imburana ahubwo akazokwerekana muri izo sentare mpuzamakungu icyo yamariye iyo miryango icyo yakoze kuri abo bantu bagandaguwe n'inzego za leta kandi azi bwana eme pascal nduwimana ukuriye ishyirahamwe rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe hano ijambo nibandaho ni ijambo by'impuhwe ukurikije ibyo wumva uh, metre niyongere avuga noneho ugakurikiza n'ibikubiye mu itangazo n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yanditse wowe icyo ukuramo ni iki bwana nduwimana ibyo ndiko ndumva numva umenga biranteye amadidane ko ibintu ariko aravuga ya- yarakwiye kubanza kumva yuko umushyikirizamanza wa repubulika ah, yaravuze neza yuko bobo ngo batituye ubutungane bwa hano iwacu ni ukuvuga uburundi ah, rero akasaba yuko oh, bo- bo- bo- nabitura nari nzi yuko na ahumera ahubwo nk'umuntu w'umukirisitu kuko nawe nyine iyi miryango yanabuze abantu benshi baranabidogera uko eh, ari mu batumye iyi miryango ihekugwa abantu bakabura abantu kubera ari mu mashyirahamwe nk'ayo y'iwacu yahamagariye abantu ibi bintu byo kugumuka ndiko ndiyumvira ko bacuritse ibintu naho ariko avuga ngo umushyikiriza amanza ngo ariko arafobeka ibintu cyangwa ariko arikuramwo eh, nawe nokwibaza yuko ahubwo bacu- banacuritse ibintu eh, bakagomba no gusamaza abantu ahubwo iyi miryango yanabuze abantu ikwiye kwitwarira uyu ahumere n'abo bari kumwe ndetse n'uyu bernard menge kuko mu bahekuye abantu harimwo mu batumye iyi midugararo iba abantu bapfa imiduga igaturirwa abantu ba- bakangara bagahunga nawe arimwo urakoze eme pascal nduwimana metre niyongere mu kanya ndaguha ijambo kugira ngo usubize ibyo birego bwana nduwimana akuvuzeho ndetse byanavuzwe n'umushikirizamanza wa repubulika ariko reka tubanze dufate abantu kuri telefoni ah, fredina mwiriwe neza mwiriwe neza edi ikibazo cyawe mu magambo makeya nta kibazo ufite ufite igitekerezo tumvise itangazo ryamushyikiriza amazi yari ashi- ashize ahabona harya bo pete turabijya no gusamaza abantu no gushaka gusamaza abantu kuko iyo nibaza ubwicanyi buhari iyi leta yacu ntabwo ibona mugabo iyo nibaza ko bizohinduka ibintu bigiye guhinduka mu- muze mudufashe badufashe kandi bareke ku- guhenda amakungu amahoro arahari abantu birirwa baratorwa ibiziga abyutse atamenya ko bwira bwije atamenya ko bucya hanyuma se wowe nk'umunyagihugu utuye aho mu gihugu cy'u Burundi iki cyemezo cy'aba banyamategeko cyo kujyana izo manza eh, mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha aho kugira ngo bazishyikirize inkiko zo mu Burundi wowe ukibona ute ikibazo cy'uko ba- bazishyize mu- muri sentare zo hanze ni uko babona ko mu burundi atabutungane buhari turi kumwe kuri telefone kandi na ndikuriyo ndikuriyo mwiriwe neza wiriwe neza uri hehe ingozi ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu magambo make icya mbere na mbere nagomba kuba nobwira aho uwo niba ari fasikari turamaze kubona yuko mu burundi hari ubwigenge u- ubwigenge budashoboka ni ubwigenge umenga si ubwigenge bwa bwa kiremwamuntu kuko wowe niyo ababona yuko ashobora kuba yo kwidegembya wowe urashobora kuba wogenda kwitwara ngo ugiye kwitwarira ngo kugira ngo bazogucire urubanza ariko ugaca usanga si byo bariko baragufashamo ahubwo ugaca usanga baragufashe nka wa- nka ba bandi nyine bita ngo n'abagumutsi ugasanga ni wowe wagiye kwitwara wagiye kubitwarira ahubwo ugasanga ari wowe bayi- bashyize mu rukiko ugasanga bagutwaye no muri gereza ubu ni ukuvuga ngo uwo mushingwamanza ya- nawe yagiye gutanga ivyo birego mu ishyirahamwe mpuzamakungu navuga ko yagize neza cyane rwose kuko yarabonye yuko mu burundi atabwigenge bw'amasentare buhari ndi kuri yo turagushimiye cyane ah, pascal araza kugira icyo avuga kuri ibyo uvuze ariko reka mbanze mpe ijambo armera asubize ibyo eme pascal yamuvuzeho Eh, numva ivyo uwo pascal yavuze eh, uca wumva ingene bivuga ashinyaguriza imiryango yabuze avuga ngo abantu ngo bagende ngo gusaba ikigongwe ngo abantu bagende kwitura za sentare z'uburundi n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ibyo byose ayo ni amashyirahamwe ariko akora mu kwaha kwa leta ariko arashyigikira abantu bari kwigisha abantu inzego za leta zirirwa ziravuga ntibatomeke urutoki bakaguma birengagiza bavuga ko ibintu bigenda neza amashyirahamwe akora neza birirwa barakokeza ibyo nibaza ko bifise igihe mu gihe rero turi mu bintu by'amategeko nta bintu byimuwe ubu turimo ubu ntituri mu bintu byo kumvikana n'uyu n'uya ubu twatoye kurwanya ukudahana ndashimiye cyane iyo miryango kuko iyo miryango niyo ba nyine urubanza urubanza si urwanze aho umushyikiriza amanza avuga ati ujya turamukurikirana uyu turamukurikirana gukurikirana umuntu uzi kuvuga ati ujya ndamwagiriza iki uko si ukurikirana umuntu gukurikirana umuntu ni ukumufata ukamupfunda cyangwa ukamucira urubanza n'abantu ukavuga ati uyu muntu afite icyaha iki n'iki n'iki kuko mu gihe umuntu yize amategeko yize iby'amategeko arafite uburenganzira bwo gufasha umuntu kumvanira hanyuma ikindi nacyo gukurikiranwa muramaze kubona isi- za za serivisi z'uburundi umushikirizamanza akurikira abantu amashyirahamwe yagize icyo avuga mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu akavuga rumwe na leta mu banyepolitike ubu murabona ba- ba- barata baratora baza barakurikira umuntu wese adashyigikiye amabere karavugwa mu burundi baca bavuga ati uyu n'umuntu umugizi wa nabi reka dukurikirane ibyo ntibifashe n'ibi basigaye bavuga ngo twaratangirije ngo ngo ngo dufite amabwiriza mpuzamakungu nabyo bagikurikiza iyo muza- amabwiriza mpuzamakungu nta n'amwe bagihagarika umuntu bavuga ko ari ibintu bya leta nayo nyine bikica abantu ata burenganzira ifise bwo kuzirashika abantu sinibaza ko ahumere by'ukuri ko o, yovuga jewe ko ndiko ah, ndigamba abantu canke eh, ndabitamba no ku muzimba ariko mugabo yoza akaraba ibi binogo bi- biriko birazugwamwo abantu bapfuye mu za cibitoke mu za mutakura hanyuma uyu nawe avuze ngo nta bwigenge ngo buriho abarundi ngo ntibisanzura nagira mvuge z'ukuri ni hehe arabona abantu usanga bagize ibintu bya bya bya kudeta bagafata abantu bakabashyira no ku butungane bakabacira imanza ubutungane hano by'ukuri burigenga gusa kimwe birakwiye ko twogira na wa mutima wo gukundana ubwacu kandi na ahumere ave muri bino bintu byo guhendwa n'aba- n'abanyamahanga aze twubake turamukunda nta ngorane iriho n'imwe twobana twokumvikana turavukana nta kuhenda abantu avuga ngo yobafasha kandi yarabiciye abantu murakoze
icyo ni igice eh, cy'ikiganiro muri isanga aho itsinda ry'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango mirongo itandatu y'abarundi babuze ababo kubera imvururu zimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu abatumirwa rero bari bwana Ahmed ah, Ahmed Niyongere ni umwe mu bahagarariye iriya miryango mirongo itandatu wavugaga rero impamvu bajyanye ikirego mu rukiko Ah, hari na bwana Pas- Aime Pascal Nduwimana ni umuyobozi w'ishyirahamwe ishyirahamwe rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe riharanira ukubana mu mahoro no mu bworoherane Eh, ni ikiganiro rero mushobora kumva no kuri interinete eh, ku rubuga rwacu rwa interineti akaba ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aho mutwumvira kuri mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri inshuti rero twari kumwe ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ntaha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na enjeniyeri rob maclean afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi mbashimiye cyane rero kuba mwaduteze amatwi mbifurije kugira ibihe byiza mukomeze kumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika